turashimire komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda naho tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika i kigali uganda mu karere ka kisoro muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe imyaka mirongo itandatu n'ibiri irarumanye u rwanda n'uburundi vyikukiye mu rwanda nta birori vyo guhimbaza uno musi vyahabaye mu burundi vyabereye igitega ni ku mugwa mukuru wa politika igihe bariko basaba ishirahamwe ry'umwe rya afurika uburungike ingabo ziza gutera uburundi umukuru w'igihugu sewuyu umuvukanyi wacu niwe yaciye avuga ati mukarungika ingabo mu burundi nanje cagenda gutabara uburundi
uyu ni perezida w'uburundi evariste ndayishimiye uwo yariko aravuga ari mu bitabiriye ibirori vy'uno munsi ni perezida wa chad mahamed idris debi itno murumva ko yamushimiye ku ruhara se yagize ku vyerekeye uburundi muri nigeria abantu cumi n'umunani bahitanywe n'ibisasu abiyahuzi bane b'abagore bo muri leta ya borno biturikijeko muri kenya naho abantu barenga mirongo itanu baguye mu mvururu zabereye mu nkambi ya kakuma ni mu majaruguru y'ico gihugu aha muri amerika sentare isumba izindi ku rwego rw'igihugu yanse gukemura ikibazo c'imari zihari ku budahangarwa bwa donald trump yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika tubabibateguriye tunababwira no ku vya politike ya afurika y'epfo aho ico gihugu guhera ejo kwa mungu kiramutswa leta nshasha musangwa ikaze kandi mwakoze guhitamwo kumviriza ijwi rya amerika nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika sentare nkuru ku rwego rw'igihugu aha muri amerika yanse gukemura ikibazo c'imari ku budahangarwa bwa donald trump yahoze ari perezida wa amerika ino nkuru duca tuyirambura mu kanya imbere yaho ariko tubanze tunyarukire muri nigeria aho muri leta ya borno abiyahuzi b'abagore biturikije ko ibisasu bihitana abantu cumi n'umunani abandi mirongo itatu barakomereka ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu geoffrey mutagoma bwana barkindo saidu uyobora ishami rishinzwe kwita ku baturage mu bihe bidasanzwe muri leta ya borno yavuze ko ababiyahuzi bagabye ibitero icyarimwe ahantu hatatu hanyuranye mu mujyi wa goza aha harimo aho bari batashye ubukwe aho bari bagiye gushyingura no mu bitaro yavuze ko abantu cumi n'umunani baguye muri ibyo bitero barimo abana n'abagore batwite kugeza ubu ntawe urigamba icyo gitero polisi yo muri leta ya borno ntiyahise iboneka kugira ngo igire ikivuga kuri ibi bitero umutwe wa boko haram n'ishami ryawo islamic state west africa province iswap nibyo byiganje muri iyi leta leta ya borno imaze imyaka yarabaye isibaniro ry'imvururu z'abarwanyi ba kisilamu zahitanye abaherwa mu bihumbi zikura mu byabo abarerwa muri za miliyoni nubwo ingabo za nigeria zashegesha imitwe y'abarwanyi baracyisuganya bakagaba ibitero bitunguranye kandi bikomeye ku basivile n'abasirikare geoffrey mutagoma urakoze muri afurika turagarukayo handi hato mugabe imbere y'aha muri amerika sentare isumba izindi ku rwego rw'igihugu yanse gukemura ikibazo c'imari ku budahangarwa bw'uwahoze ari umukuru w'igihugu donald trump thomas kamirindi abitubwire uru rubanza rwaturutse ku kirego cya donald trump yasabaga urukiko kuvuga ko afite ubudahangarwa nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu bityo rero ko umushinjacyaha wihariye jack smith adashobora kumukurikirana ku byaha amurega byo gushaka guhindura ibyavuye mu matora ya perezida wa repubulika yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri iteka ryemejwe n'abacamanza batandatu ku icyenda bagize urukiko bemeje rero ko uwabaye umukuru w'igihugu ashobora gukurikiranwa ku byaha yaba yarakoze ku giti cye akiri ku butegetsi ariko ko adashobora gukurikiranwa ku byo yaba yarakoze mu rwego rw'ibikorwa byinjira mu nshingano ze ahabwa n'itegeko nshinga bategetse ko urubanza rwa trump rusubira mu rukiko rw'ibanze rwo ku rwego rw'igihugu rukaba ari rwo rusobanura ibyo yaba yarakoze ku giti cye ni ubwa mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika urukiko rw'ikirenga rwari ruhuye n'ikibazo cy'ubudahangarwa bw'uwahoze ari umukuru w'igihugu trump w'imyaka mirongo irindwi n'umunani y'amavuko niwe perezida wacyuye igihe wa mbere na mbere ushinjwa mu mategeko mpanabyaha ku itariki ya mirongo itatu y'ukwa gatanu gushize urukiko rwa rubanda juri rwo ku rwego rwa leta ya new york rwamuhamije ibyaha mirongo itatu na bine umucamanza azamusomera igihano cye ku itariki ya cumi n'imwe y'uku kwezi naho mu nkiko zo ku rwego rw'igihugu urubanza ku byo trump yaba yarakoze byo kwanga ibyavuye mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri ni rumwe ashobora kuzaburana abarukurikiranira hafi basanga ariko rudashobora kuba mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa cumi na kumwe gutaha trump aruvugamo ko ari umwere
ivya politike duce tugenda kubibandaniriza muri afurika y'epfo perezida w'ico gihugu cyril ramaphosa yarayashizeho leta irimwo imigambwe indwi thomas kamirindi atubwira ibanza imigambwe itandukanye yaronse ishyaka anc rya perezida ramaphosa niryo rifite imyanya myinshi makumyabiri kuri mirongo itatu n'ibiri harimo minisiteri z'ububanyi n'amahanga imari ya leta ingabo z'igihugu ubutabera polisi y'amabuye y'agaciro na peteroli n'iy'ingufu ishyaka democratic alliance da rifite minisiteri esheshatu zirimo iy'ubuhinzi n'ubworozi izayoborwa na perezida waryo umuzungu john stin hussein w'imyaka mirongo ine n'umunani y'amavuko da ifite kandi minisiteri z'uburezi ibidukikije n'ibikorwa remezo andi mashyaka mato mato agabana izindi minisiteri esheshatu perezida ramaphosa yatangaje kuri televiziyo ya leta ko iyi guverinoma nshya izibanda cyane cyane ku bibazo by'ubukene n'ubusumbane bukabije mu baturage thomas tukiri ku rupapuro rw'amatora na politike muri moritaniya naho perezida mohamed uldo gazuni yatsindiye manda ya kabiri ni nyuma y'amatora yabaye kuwa gatandatu nk'uko perezida wa seni komisiyo y'igihugu y'amatora dah uld abdel jelil yabitangaje kuri uyu wa mbere gazuwani afite amajwi mirongo itanu n'atandatu n'ibice cumi na bibiri ku ijana bityo icyiciro cya kabiri cy'amatora ntikizabaho cyari kuzaba iyo hatagira umukandida uhita abona ubwiganze busesuye mu cya mbere mohamed uld gazuwani afite imyaka mirongo itandatu n'irindwi y'amavuko ni generali wavuye ku rugerero yigeze kuba umugaba mukuru na minisitiri w'ingabo za moritaniya muri iki gihe ni na perezida w'umuryango w'ubumwe bwa afurika afite manda y'imyaka itanu yasezeranyije abaturage ba moritaniya miliyoni eshanu ko azihatira kuzamura imibereho yabo mu gihe icyo gihugu cyitegura gutangira gucukura umwuka kimeza gaz mu mpera z'uyu mwaka gazuwani atsinze abandi bakandida batandatu barimo umugwa mu ntege witwa biramu daha abeyida yabonye amajwi makumyabiri n'abiri n'ibice icumi ku ijana ariko avuga ko atazemera insinzi ya gazuwani arega ko ari we ugenzura komisiyo y'amatora ababyeyi ba abeyida bari abacakara byamuviriyemo kwiyegurira kurwanya ubucakara ni ubwa gatatu yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu
barakoze bagenzi bacu ku makuru baduteguriye agezweho hirya n'ino ku isi ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi ya yutube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja ku mugwa mukuru wa politike w'uburundi igitega uno munsi igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi imyaka mirongo itandatu n'ibiri irarumanye umunsi ku yundi u rwanda n'uburundi vyikukiye mu rwanda naho uwo munsi ari uw'akaruhuko nta birori vyo guhimbaza ino sabukuru vyahabaye mu burundi vyabaye vyabereye igitega ku murwa mukuru wa politiki ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru desire hatungimana
ivyo birori vyitabiriwe n'abanyagihugu isinzi ndetse n'umukuru w'igihugu ca cadi mahamat idris debi itno perezida ndayishimiye yakengurukiye cane perezida wa cadi ari nawe mukuru w'igihugu wenyene yifatanije n'abarundi muri ivyo birori ndayishimiye yabwiye abari baje kwigina iyo nta yo kwikukira uburundi bwaronse umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri ko igihugu ca cade gifise umwihariko ku burundi igihe amakungu yaratugeramiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe bariko basaba ishirahamwe ry'ubumwe rya afurika ngo burungike ingabo ziza gutera uburundi umukuru w'igihugu w'ico gihe ari nawe se w'uyu muvukanyi wacu niwe yaciye avuga ati mukarungika ingabo mu burundi nanje ca genda gutabara uburundi urugendo rwa mbere rw'umukwanguro kuva ahatanguriye amabanga atowe atanguriye ngaha mu gihugu cyacu bamwe mu banyagihugu baraha igitega babwijwe rya amerika ko naho igihugu kimaze imyaka mirongo itandatu n'ibiri cikukiye bobo batavuga ko bikukiye mu gihe bashonje abandi nabo bagikumirwa mu gihugu cyabo umuntu aravye ibijyanye n'ibikorwa by'abari baradukoronije n'uko bimeze uno munsi umuntu yovuga ko twavuye nk'agahahazu k'abazungu twinjira mu bundi bwoko bw'agahotoro kozewe n'abarundi ubwabo ku barundi bene wabo burundi bwemera demokarasi ariko turi mu ntwari isa n'iy'umugambi umwe aho umugambi uri ku butegetsi ari wowe wiganza uwo munsi mukuru tugiye kuwuhimbaza mu gihugu cyacu kiri mu bihugu bya mbere bikenye ku isi birababaje numva bisa nk'aho umengo ni umwana yavutse ahama aradigira ntiyakura twibaza ko bigishoboka ko igihugu gishobora kwibyukiranya kigatera intambwe zijyanye no kwikukira iryo terambere rirama umunyagihugu akashobora kwikenura by'ukuri umunyagihugu w'umurundi atishira ngo yizane kubera yugarijwe n'ubukene budasanzwe olivier nkuru nziza arongoye umugambi w'abadasigana iprona warondeye intara yo kwikukira nawe nyene arabona ko hakiri agahaze yavuze ko iragi rya ruhigo wa gasore yiguze uburundi kugira bwiganzura abakoroni aho yifuza ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko abatware bagatwarira bose bikiri ikibazo tugisegerereza tudafise amafaranga y'agaciro ibintu bikabura haracariho ivyo kurya ibiturire haracariho ivyo ubutungane butameze neza amacakubiri y'imigambwe aracibonekeza y'amoko araciboneza ntushobora rero kuronka ubukuru nyabwo mu gihe ufise abantu nk'abo ni ngombwa ngo ubukuru waronse ubukoreshe kugira ngo ntucinyize abandi ahubwo ubukoreshe mu kubatunganiriza abariko baratwara uno munsi ubukuru bafise bobukoresha kugira ngo ico rwagasore yipfuza kandi yipfuriza abarundi kibandanye kiboneka mu mugambwe cdp urongowe na nise niyo nkuru bo baremera ko uburundi bwikukiye muri politike ngo kuko butwagwa n'abarundi yamara bavuga ko mu gisata cy'ubutunzi hakiri byinshi byo gukosora umurundi atwagwa n'umurundi mwene wabo yari akwiye kugira akarusho kuruta aho atwagwa n'umunyamahanga akarusho mu by'ubutunzi turacyazerinze turacarondera abadusahiriza kandi ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi iyo ukenye urarondera ugusahiriza n'ibisanzwe ariko twari dukwiye gutera intambwe kugira ngo twikukire burundu koko twikukire mu by'ubutunzi ntitwame tuzerinze nk'uko vyama mu burundi ku munsi mukuru wo kwikukira abakoze neza barashimirwa uno mwaka umukuru w'igihugu yashimiye abasirikare yemeza ko babaye intwari mu gutabara igihugu ca kongo aha mu gihugu cya leta iharanira demokarasi ya kongo murazi yuko batewe kandi uburundi buraza gutabara ingabo z'uburundi zarakoze birashimwa gushikaho mbere novuga nti umwasi w'igihugu cya kongo yavuye atangura no guhigira uburundi ariko rero iyo abantu bariko barahiga namwe bene gihugu muri kanure cyane cyane mwebwe urwaruka ukwikukira kwacu ni ugukingira igihugu ibirori vyo kwibuka intsinzi yo kwikukira k'uburundi vyuguruwe n'ikarashishi y'abasirikare n'abapolisi imbere y'umukuru w'igihugu c'uburundi evariste ndayishimiye n'abandi bategetsi b'uburundi hari kandi abaserukira ibihugu vyabo mu burundi na generale erhaj alion samba umunyasenegari yatwara ingabo z'ishyirahamwe mpuzamakungu oni zari zaje kunywanisha abasirikare kugira habeho igisirikare kimwe inyuma yo guhagarika intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu uwo munsi mukuru wasozerewe n'ibirori vy'abasirikare bakoroka mu ndege bakoresheje imitaka desire atungimana kigali ijwi rya amerika Desire tukivuga ku vy'Uburundi nama nkenguza amateka y'ico gihugu isaba ubushikiranganje bujejwe kunguruza abantu n'ibintu gukorana n'ubujeje umutekano kugira ngo bareke amapikipiki amagari n'atukutuku kusubira kugendera mu gisagara ca Bujumbura ni kwera ikibazo ca essence umenyesha amakuru wacu Thierry Ndayishimiye aratubwira ibindi kuri no nkuru yiwe ingingo yo guhagarika amapikipiki amakinga n'amatukutuku yasohotse mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ko ivyo vyuma bitemerewe kurenga hashize ibimenyetso n'inzego z'umutekano vyerekeza mu gisagara ca bujumbura abanyagihugu barimwo abadandariza mu masoko atandukanye bujumbura arimwo ruvumera bavuga ko batakironka uko bunguruza ibidandazwa vyabo kuko n'ivyuma bito bito bahora bifashisha mu gihe giheze hari ibice bitemerewe kurenga ivyo navyo birimwo amamoto amakinga ndetse n'amatukutuku tukutuku uyu ni umunyagihugu akorera kuri kotebu asanzwe aba mu kinama avuga ko bigoye cyane kuronka uko yunguruza ibintu muri kino gihe kuko n'utwo asumye ataronka n'agakinga akabimutwaza ngorane yo kudugira dushobora no kwitefarasema kugira dushire tugiye dufite imizigo n'upakira urabona nko wari usagatura kugira ati jewe simpakira imizigo bigasaba natwe cya tubaho mu buzima bubi dukinga ikinga kare amakinga kihari amabajaje twarapakira muri bajaje cyari bashaka ku moto bakatunguza badushika naho dukorera uyu mukenyezi nawe asanzwe adandariza mu isoko ya ruvumera asanga bariko bakorera imodoka ibatwarira ibyo baranguye kuko bayiriha menshi ibyo navyo bikaba byunyura ubukene kuko bakora bahomba tukagira kure uye ubukene bw'abayandase hejuru yuko duhomba tukagira kure kuko n'imodoka tugiye kugira ngo tuyironke ca tuyironka izimvye twagenda kudandaza ntitwunguka ca dusanga turiko dukorera imodoka abo bose basaba ko uburyo bwo kwiyunguruza bwokongerezwa ivyuma vyari bimaze igihe byarahagaritswe gushika mu bibanza bimwe bimwe vyo mu gisagara bikarekugwa mu kurindira ko igitoro coboneka ariko turasaba ko leta yodufasha kugira ngo barekure amabajaji amakinga umuntu yaronka ikinga akiyunguruza bajaji ikamwunguruza none ubu nta na kimwe kiri mw'ibarabara abakozi ba leta benshi bakazi barahevye ntibagikora abana barikirwa ku mashure kubera kwide parasera musobe mwongere mugurura amabajaji akore amakinga akore amoto zikore kuko zerabona yuko twebwe igihugu c'uburundi catewe n'ubukene budasanzwe bivanye n'iyo mpamvu sabo gusa bifuza ko ivyo vyuma vyohabwa uburenganzira bwo gushika mu gisagara ca bujumbura muri iki gihe kugira ngo bisahirize abiyunguruza umukuru w'inama nkenguza amateka y'uburundi nawe aherutse kuvuga ko adatahura ukuntu ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo kunguruza abantu n'ibintu buceceka ntihagire inyishu z'ibibazo bimwe bimwe bihanze ico gisata co kunguruza abantu ziboneka yabajije umushikiranganji marie chantale nijimbere ibibazo bimwe na bimwe bihanze ubwo bushikiranganji bw'ubudandaji atwara nibi biriko biraba ataco bobikorako ngo bafashe na gatoya abakenera kwiyunguruza umunsi ku wundi muri iki gihe yabibajijwe mu ndwi iheze mu gihe yari yitabye mu nama nkenguzamateka y'u Burundi kwishura ibibazo bihanze abenegihugu ari kumwe n'abandi bashikiranganje batatu ujejwe amagara y'abantu hamwe n'ushinzwe gushigikirana kumenga nta kintu nk'ujejwe kunguruza abantu umenga muri ko murafasha kugira ngo umwe habe haraba abantu bashobora gukoresha amamoye yobatuma bashobora gushika ko lava pasi narabaye kumva abanyeshuri baciye kugenda gukora ibibazo kubera ko bazigene biyunguruza mugabo mwebwe nk'ubushikiranganji umenga na mwebwe siho muri nta nico twumva muvuga
Emmanuel Sinzohagera atwara inama nkenguzamateka yasabye ko ubwo bushikiranganji bwokorana n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo umutekano byibuze imoto zigahabwa uburenganzira bwo gusubira gushika mu bibanza zitari zemerewe birimo mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo abantu baruhuke na gatoya kimbure iyo muvugana n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mwari kuraba ingene amamoto ashobora kunguruza abanyeshure akabashikana muri ville hajya bagavugana n'abagenzi bagenzi banyu umushikiranganji w'intwaro hagati bahe bararondera le moyen de bord bareke amamoto ashobore kukunguruza abantu umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yishuye ko hari byinshi ubwo bushikiranganji buriko burakora ariko ko butikorana bigasaba ko bakorana n'ubundi bushikiranganji yamenyesheje ko hari biriko birakogwa kugira ngo hafatwe izindi ngingo mu kuramira abenegihugu ko mu bushikiranganji nitwicaye hari ibikorwa hari ibiba biriko birakogwa hari n'ibindi ku by'ukuri bisaba ko dukorana n'ubundi bishikiranganje ariko mumve yuko ni umwitwarariko wa leta kandi turakorana n'ubundi bushikiranganje kugira ngo duheze turabe ko ibibazo biba vyibonekeje mwene gihugu bishobora gutorera inyishu ikibazo co kwiyunguruza kimaze igihe mu gihugu c'u Burundi catumye buri wese asanzwe atwara abantu n'ibintu ashiraho ibiciro yishakiye bivanye n'aho akorera nk'uko byagarutsweho mu nama nkenguza amateka ibyo bavuze ko n'ubushikiranganje busa n'ubwananiwe kubisubiza ku murongo kugeza ubu umunyagihugu afashe imodoka iva mu ntara ya cankuzo aza mu gisagara ca bujumbura ariha amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itandatu by'amarundi kugenda no kugaruka mu gihe ku biciro byashyizweho na leta yategerezwa kuriha amafaranga atarenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu n'amajana atatu aza akanasubirayo naho mu gisagara ca bujumbura aho bahora bishura guhera ku mafaranga amajana atandatu bahagendera guhera ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu kuduga Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuje muri kenya aho abantu barenga mirongo itanu baguye mu mvururu zabereye mu ikambi y'impunzi ya kakuma mu majyaruguru y'ico gihugu abenshi mu bishwe n'abanyasudani kubera isubiranamwo ry'abo mu bwoko bw'abanuweri n'abagambera izo mvururu zahitanye kandi abanyakenya babiri n'abarundi batatu venuste nshimiyimana yavuganye n'umuvyeyi w'umwe yapfuye salvatore nkumbuye atangura amubwira uko izo mvururu zatanguye ibintu by'amahane ukuntu byatanguye twari ahantu mu munsi mukuru ry'umunsi mukuru w'impunzi hanyuma tubona abazudani bari mu bwoko bw'abanuze b'abanwere barahagurutse barirutse twaravuye muri sitade barirutse imisoro ishiraho ku majana abiri tubona irafashe inzira irirutse ntitwamenya ibyo ari byo tumaze kuva muri uwo munsi mukuru niho twumva batubwira inkuru y'uko ngo ari umusudani wo mu bwoko bw'abanwere ngo yateye inda umukobwa wo mu bwoko bw'abagambera bamutera amabuye arapfa amaze gupfa rero ingwano ibiratanguye y'ubwoko bw'abagambera n'abanywera none se mwebwe abarundi mwahuriye hehe n'iyo ntambara twese dusanga tubana tubana inzu ku yindi turavangavanze hanyuma kugira ngo umwana wawe abigwemo bamusanze mu rugo bamusanze he bamusanze mu rugo tumo turiruka bamusanga mu rugo twamaze kuyiruka yari afite imyaka ingahe afite imyaka itandatu nta bandi bana bari mu rugo bari kumwe nawe abandi bana bari bamaze kwiruka twese n'umwe wese yari yafashe inzira yiwe njye nagiye kubimenya ko napfuye mu nyuma ariko tubanye n'abandi bana wenda mubuze ababanyi bamubwira ko bamaze kumwica nanjye gusubira inyuma birangora namaze guhungira ahantu bakirira impunzi zishasha bita resebusheni none se ubu tuvugana uracyari aho wahungiye cyangwa se wasubiye aho wari utuye sindasubirayo kubera n'ubu biguma biba akomeza gusambura amazu n'ubu sindasubirayo nguma ntinya kandi nagerageje kugenda nshya mu ntantu bariruka mu gatondo ndasubira inyuma nsubiraho namaze guhungira abandi bana bawe n'umugore wawe nabo muri kumwe aho ngaho
ubu turi kumwe hari abandi barundi nabo bageramiwe bahungiye aho ngaho kuri resebusiyo
barahari mbe tumeze nk'abo bonyine kubera abasudani barimo bo baciye basohoka baragenda bameze nk'abivanguye ubu turi twenyine harimo ubwoko bw'abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani none se ninde ucunga umutekano wanyu aho ngaho abo banyekongo abo banyarwanda namwe barundi ninde ubacungira umutekano
abantu bita abasekirite bo muri bo banyuzanye b'abakenya baduhaye baducungera mu ijoro kandi bararongera abapolisi babiri nibo baducungera mu ijoro uretse wowe hari abandi barundi cyangwa se abanyarwanda cyangwa se abakongomani bagize ibyago bakabura ababo cyangwa se nabo ubwabo bakabigwamo barimo gusa no kubamenya usanga bigoye nabo ndibo barimo none iyo mubajije ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kimwe n'abo banyakenya babacungira umutekano bababwira ko muzaguma aho ngaho igihe kingana iki nta kintu na kimwe baratugirisha nta nama baratugirisha nta muntu n'umwe tubona ayo turengera aradushyiga ko nta muntu n'umwe uretse kubarengera ku mutekano se ibyo kubagaburira kubatunga murabifite bihagije aho hantu dusanzwe twarahungiye ari abantu basanzwe bagaburirwa bashyashya bahakiriwe bataramara gutuzwa nibo rero nk'umuntu musanzwe muzinanye muva mu gihugu kimwe nawe guhaguta uburyo nyine bamuhaye akakugabaniriza kugira ngo ugere aho ngaho ikakuma waje uturuka mu kihe gihugu waje uturuka i burundi cyangwa se wanyuze mu bindi bihugu ugenda uhunga kugera ugeze aho ngaho
nacyo nturuka uganda kubera uganda nanjye nabona umutekano utifashe neza mva uganda mpungira mu gihugu cya kenya iyo ubona ubwo bugizi bwa nabi buri aho ngaho ikakuma bumaze kwimonogoza ujya utekereza ko wahava ukagera ahandi wajya kureba ko wahabona umutekano banabitekereje byaranse uwogiri yajya aho yogenda kubera ndabona ata mutekano ufise ni ugufa minsi yose abantu barazibukwa kumva ngo umumotari ahetse umuntu baramwishe twabuze nyine iyo tujya tuharonka aho tuba twaragiye salvatore nkumbuye ukomeze wihangane yego nabo murakoze cyane ejo ry'amerika tugaruke ku vy'amatora ya afurika y'epfo guhera ejo kwa mungu ico gihugu gifise leta nshasha y'ubumwe yagiyeho bigoranye nyuma y'igifatwa nko kutumvikana ku kungena imigambwe iyirimwo isangira ubutegetsi ibanza mirongo ibiri kuri mirongo itatu na babiri vy'abagize leta nshasha n'ivy'umugambwe ya ANC umaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi mu kiganiro nagiranye na Nestor Bidadanure yigeze gukorana n'umugambwe ANC ak- ANC akaba n'umuhinga mu vyumviro philosophe na politique uh, n'umwanditsi yansigura ico ino leta nshasha isiguye atangura yemeza ko igiyeho mu gihe ico gihugu cugarijwe n'ibibazo bitandukanye afudesi birafite ibibazo bitari bikenya ku byerekeye ubutunzi iterambere risa n'iryahagaze abantu bakiri batoya benshi nta kazi bafise hanyuma agacaba ikibazo cy'umutekano aha rero wongeyemwo abagiye gutora anc ronse amajwi mirongo ine ku ijana akaba ari amajwi makenya ugereranije n'ayandi majwi anc yahora ironka bavuga bati nicyo abanyagihugu bashatse kutubwira ni uko twese twogenda hamwe tukagerageza kuraba ingene twumvikana kugira ntituje turagorana twebwe hamwe n'abaturwanya kugira dushobore gushyira imbere kubaka igihugu gutorera inyishu kuri ibyo bibazo bihanze igihugu imigambwe myinshi yaremeye ariko hari imigambwe ibiri itaremera ni eff ya julius malema na mk ya, ya jacob zuma iyo eff na umukwento wa jacob zuma mwibaza ko hararengerana nizohava iza canke vyaheze ko leta yagiyeho baca babandanya bibera mu batavuga rumwe n'urwo runani rwemeye kuyobora afurika y'epfo kwishyura ubu bisa n'ibyaheze ibintu nka eff isaba ivuga iki ntidushobora kwemera kuja muri leta irimwo diye wa mugambwe wa w'abazungu watwara apartheid na parti ya jacob zuma na nyene mk nivyo nyene ivuga donc bisa nkaho umenga vyaheze ariko mu bisanzwe muri kadica y'abasud africa ntibigera bugara imiryango ntawubizi ejo bahinduye ingene babona ibintu bashobora ku- kwakirwa Uh, jacob zuma eh, si usanzwe yaba muri anc yahoze ari igicocuru ca anc mbere yuko bagirana ibibazo akagenda gushinga umugambwe wiwe mukonto Uh, wewe azorohera ubwo butegetsi gutwara akataburanishije kuko ntiyigeze yemera arega ko batsinze amatora Ya- yaravyanse ariko mu bisanzwe nibaze yuko bitazobandanya kuko amategeko muri afurika du sud aremewe niyo umuntu atanezerewe n'ibyakozwe arashobora kwitwara ariko mu by'ukuri nibaze yuko azokwemera kandi ivyo yaronse si bikenya yaronse amajwi cumi n'ane si bitonya kuko eh, umugabo wiwe wari umaze gusa nk'amezi umunani utanguye nibaza rero yuko ivyo yaronse atari bikenya na gatoya leta nshasha yashinzwe muri afurika y'epfo ndabona anc ku rupapuro mfise izogira um, ubushikiranganji bwo bw'umutekano yari isanzwe ibufise izogira ubw'ubutunzi uh, imigenderanire uh, y'amakungu Niyo- nibwo bushikiranganji ahanini mbona bukomakomeye mugabo harimo n'ivi- ivy'amabuye y'agaciro za diyama n'ibindi naho nyene biri mu minwe ya anc mu gihe mm, da yoyo ifise eh, ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu kugenzura binjira n'abasohoka eh, twavuga ko anc by'ukuri ifise niyo ifise ubushikiranganji bukomakomeye gusumba iyindi migambwe anc izotwara ijambo rinini gusumba bazobangabanganwa mu gutwara kiriya gihugu canke n'ubundi naho vyitwa ko ari leta y'ubumwe hariho uzosumbya ijambo y'undi yego muvyo muvuze nivyo zunze minisiteri zikomeye twongeyemo n'iyo ya defense anc yaronse amajwi mirongo ine ku ijana naho atari majorite niyo parti ikomeye cyane mu gihugu ni- ni ibisanzwe nibaza yuko izindi zose zemeye yuko iguma ifise i- iyo position kuko diye yaronse ya interieur ni byiza kuko mu makritike menshi ba- bagirira anc bavuga yuko ari ikibazo cya kriminalite mu gihugu eh, ko idashobora kuzana umutekano mu gihugu kandi yuko ari ikibazo cy'abantu imigration abantu bava hanze benshi eh, batagira impapuro icyo ni ikibazo gikomeye nibaza yuko iyo minisiteri bahaye giye ari no kuvuga ati ko mwaba muvuga yuko twebwe tudakora neza ibwiza gukorwa nimufate iyo position mm, hari mube responsable y'icyo kibazo cya segirite mu gihugu maze turabe yuko hari icyo mwahindura ko mwakora neza kuturusha
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uwo mwumvise yari nestor bidadanure yigeze gukorana n'umugambwe anc ikiganiro cose cuzuye twakoranye kiri ku ruhande rw'ikiganiro kija ko muri isanga muja kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu muce mwuraba ahanditse muri isanga ni ikiganiro carenganye uno munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda akaba ino ngahariho duce dusozera amakuru yacu mwakoze kudutega abiri kuri mikoro mari kumwe na diane ninahazu nadia tahana ejo niyo bari kumwe muhinga bw'ivyuma twifurije ijoro ryiza